Qophii misoomaa. Isiyoolloon naannolee Keeniyaa 47 ofiin of bulchan keessaa tokko. Mootummaan Keeniyaa akka naannoon kun bara 2030tti guddattee guutummaa biyyattiif fakkeenya taatu karoora baafatee jira. Bulchaan naannoo kanaa Dooktar Godaanaa Dooyyooti. Dhiyoo kana miiltota isaanii wajjin Ameerikaa dhufanii akka investoroonni Ameerikaa naannoo sana dhufanii hojii hojjetatan Niiyorkiif Waashingten Diisiitti namoota haasofsiisaa turan. Gaaffiif deebii Dooktar Godaanaa Dooyyoo soraan geggeesse kutaa duraa torban dabree dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataaf ka xumuraatu itti fufa. Gama barnootaatiin isiyoolloon maal fakkaatti jechuudhaan kan soraan gaafateef deebii kennuudhaan jalqabu Dooktar Godaanaan.
Barannoota dhugaa lafti teemtuun inni gan iddoo guddoo barannootaan dudduuba jirti. Filatan cufa iskuula kee jira. Barsiisota qaxaruu jirra itti daruu jirra. Wanni amma tarmaa keessatti san beeksisuu garii wanni barannoota kun guddinnis mootummaa. naashinaal gamentii kan jal jirti kenna agum jala kaanii agum ijoollee amma dhalannoota ganna sadii aga ganna afurii tana mootummaa keenya wanni jal jira kana manni barannoota dhibbaaf kudhanii lama akka ijoollee xixiqqoo akka ijoollee itti aantu yookaan pireemari iskuulii isiyooloo keessatti sagaltamii sagalii sokkondiriin ka gara mootummaa kudhanii tokko piraayiveetii walta digdamii afurii kan hin ga'a.
Mal akkasii jira jedheetiin sanirra baratu fakkeenyaaf gaafa ijoollee qarqaaruu kanaan maanti jira.
Ammaatti wanni nu ta'uu jirru waan ijoolleen lafteennatuun yookaan isiyolloo gara barannootatiin eegee biyyee jirtuuf wanni nu barachuu jirtu qartaan taaniin ammoo akkuma tabaan kana wanni jabduun tokkaan nu fuulduraan laaluu jirru. Gartee ijoolleen tunin iskuulii hedduun yookaan filaan barnoota hedduu wanni inni eeggatafuu fi ijoolleen nyaata fan qabdu yookaan fila bultii fan qabdu kaabbootii fan bira godaantu fila bultii dasta fan qabdu. Takkanata cufa amma malisii dha'uu jiranii akka boodin iskuul ijaaraniif ijoolleen achumaa bultee sagalachiitti argattee.
Ganaa gam qabdan? Ulaamaan barnoota gajaa gam qabdan?
Hedduu qabna hedduu qabna digdamir jira.
Keessa ijoollee gamii gala?
Ijoolleen haga afurtama dhibbaa kanaaf jira.
Kanaafuu boodin iskuul yookaan ammoo fuula ijoolleen keessa ooltee bulteetiin waan akka hosteelii jenna?
Boodin iskuul jedhanii gara keenna keessa ooltee achumaa bultee achumaa qabdi.
Tanaafuyyuu wanni dhibeen isaan ijoolleen gargaaruu ijoolleen gargaaruu jirra jettu waan akka boordiing iskuul yookaan ammoo hoosteeliyaa jennuuti. Akka digdama afurtama tokkiin qabnaa jetta metaan irnaa dabee dooktara.
Nu siisteem keenya keessattuu boordiing iskuuliin jira. Boordiingii fi dee iskuul jedhanii armaat gargar ba'anii ammoo ganna guddaa keessatti hamti qodhibii jiru wanni harka. Abbootii ijoollee dachaatee qarqaarsaan qabdu iskuulii hedduun boodingii qabu iskuul kana amma akka boodingii tochinu fuula hedduutti yaadu sun harka qabna. Kaan wanni nu qarqaaruun ijoollee harkii abbootii warra harki xiqqaa kan horii hin qabne waan baasarii jedhanii yookaan beessa qarqaarsa akkam gan kanaa miliyoona digdama baamne. Akka abbootiin namni harki xiqqaa ijoollee ofii barannoota geeffachuu danda'u tanaan qarqaaru jira miliyoon digdama keenyaa. Hin qoodanii maatii qoodnee qarqaaru jira.
Gamaan ammoo lafti kun akkuma beennu siyoolloon akkuma beennu warra horii kee jira namni marraa bisaan irra wal dhabuu danda'a yookaan waan dhibee irra wal dhabuufa danda'a yookaan ammoo marri xiqqaatee bisaan xiqqaatanii ajennuuti fakkeenyaaf. Akka namni marraa bisaan fa'aa waliin gahuu danda'u makka sana jedhanii fa'aa namni waliin dhabnu gosa dukkee jira gam kanaan akka namni nagaa waliin jiraatu maal godhuu jirtan.
Ee tana amma dhiyoollee naa fi gabanaan warra ollaa keenya kagaa tursaan buru waliin koraa guddatu jine koraa warra foora warra arjaala horiin lafkee qubatu waltiin warra kun durii guddoo wal hadha. guddoorri walirra fuudha ammoo wanni nu jechuu jirru wanni horii fuudhan kunini kan namni wal haadhu kuni kan dhiigi buusanii namni wal balleessu kunini waan nam qarqaaraatiin waan dudduubatti nam hirkisaati waan kan diduu jirra gosteennallee warra lafteen jiru guddum gorsine akka yaad fuulduraa kan ilmi ofiitiin jabeessanii kan namni agartee jireenya ofiitii jinjimatu tana waan kana guddoo kee jirra.
Godinni kun yookaan ammoo naannoon tun garnam kuma dhibbi lama yookaan kuma dhibbi sadii jennuuti garnama kuma dhibbi sadii kee jiraata warri kun warra horiiti warri jireenyi isaanii ammaan tajaajilabuu jiran ammaan tajaajilabuu jira karaa baasuuf jira diidi xuyyuura addunyaa diidi xuyyuura addunyaatu internaashinaal eerpoort manneen barnoota hedduu ijaaruu jira jettee mootummaan garaan miini agam isan gargaaru horii bajetii teessan agamtaa ittiin hojjechuu jirta.
Ani bajetiin xiqqoo amma akka ganna dabree shilingii keenya biliyoon lamaa fi. miliyoon dhibba tokko argadha jechuudha tuniin naannoo afurtamii torba keessaa naannoo afurtamii jaha jechuudha gara horii xiqqeenna naannoo tokko callaa na duuba jira jechuudha akkasiifu horii xiqqa argadha horiin kun akka itti baasanii qeenci namaatiin baasanii lafti teenallee qeenci nama xiqqaa akkanaafuu horii akka biyyaan arganne horii hatta biliyoon lamsuun hojjeta laaltu biliyoonii tokko horii warra hojiitii baasanii. agee miliyoon dhibba shanii ka ofii ofisaanii hojii ofisaa ka agartee keenaa waan gaarii ofisaa petroola fi waan kanaaf baasanii fi ka hojii adda addaatiin hojjetanii ka wanni keenya guddoon ka amma sila hojii seenaa ka biyya keenya iyyum keessa fuudhee biyya keenya qarqaaree biyya keenya karaa banuu fi ka. sila hojjennuuni nutti muyo malee xiqqoo ammoo diqeen kan durii hin qabnu waan qabnuuni lafteen hojjechuu jirra.
Dansaayyee lafti tun durii waan hedduun beekamtu fakkeenyaaf manneen barnoota bebeekamoo akka garbitu laafaa manneen barnootaa hedduu jira akka durii haa maqaa warra akka durii hin beekamne hedduu jira jecha dhaga'u jira manneen barnoota akkanaa kan akkamiin yaabdaniitiin akka isaan akka isin loon akkuma durii. Maqaa durii deebiteetiin jabeenyu fi kan durii deebitu wanni guddoon manneen barnoota fakkeenya itti hojjechuu jirtan faan jirte.
Inni jirti amma fakkeenna garbatulaan iskuul durii ganna torbaatama keessa ganna saddeettama keessatti iskuul beekan keenya keessa ka'arraa nami durii garba keebba'ee fuula gurguddoo keenya keessa fuula amma paalamentarii paalamenttii kana nama hedduutti kan durii garbi soom jira. yookaan daktarooti namni hospitaala hojjetuu fi namni hojii gurguddaa qaqqabu namni iskuulii sun keebba hedduu jira. Iskuulii suniin ganna achi namni achi barate guddoo keenya keessaa mataa kee jira. Iskuulii sun amma gabbu'e. Iskuulii suniin eegi ganna sagaltamii lama guddoo gabbu'e. Akkasitti yaayyoo hafe ammoo iskuulii suniin ani guddoo yaada iskuulii sunii qaba. Ijoollee yookaan warra durii iskuulii sun barate. alumnaayeedhaan ka uskuul sun barate hojii dabreellee keessa uskuul sun dhaqanii qarqaarsallee kennanii fi yaada amma jijjiirama uskuul sun ittiin dhufanii warra takkish layit akadamii jedhanii warra kalleen dubbanne akka eger meneejimenti uskuul sun yookaan bulchiisu uskuul suniin bulchanii warri kun faan fudhatee warri guddaa fakkeekkaanii. uskuul suniin ol qabanii uskuul sun jireessanii yaada kan qabna.
amma hora hardhaa kanatti deebina hora keenya investment forum yookaan ammoo foorumii investimentii biyyi tana keenyaan guddisuu fi abbootii dhaabbilee dhuunfaa walitti qabaniitiin marii akkana tan turtanii akka warri dhufeetiin keenya keessatti hojii investimentii hojjechuu danda'a bulchoota ameerikaa illee taanaan investoroota ameerikaa taarama jiran waliin wal dubbacha baatanii kaayoon kor kana yookaan wanni guddoon isan kor kana yaamtaniif tokko lama sadii jenne wanni lalaaf ka'ennumaani tana keessa godini kan kee maal qabu kan naannoon tante si yolloo maan qabdi.
Akkasi horii kunin guddoo irnuu jira maan jennaani akka dura jalqabee ani saniin jedhe ka pireezident Obaamaanii pireezident Afrikootatiin wal dubbatanii nu anfura konfireensi suniitti waan isiolloon qabdu an akka gabana laf sunii wanneen irra dubbadhe waan qarawaan infiraastirakcharidhaan ka karaa ka agartee reelwee karaa baaburaa ka labsuun waanan proogiraam piroojeektii labsette jedhanii jira labsette jechuun laamuu poot saawudan sudaan tiraanspoort koriidoo jedhani doolaa ameerikaa biliyoon 24 mootummaa keenyatii ka itiyoophiyaatii ka sudaanii saawudan sudaanii fi yugaandaa achirratti hojjetanii karaan sun isiolloo keebbaa karaan sun isiolloo keebbaa akkanaafu duubnu warri labsuun keessatti hojjechuu fedhu waan kan barsiisu dhumne yoo fuulduraatti namni hojjete maayiniin gokaanii agartee walbuuda waan laf keessaa qotani qabdu gaasii qabdi haayidrookaarboons jedhan yookaan petrooliyam yookaan gaazii tanin qabdi waan buluusa fayyadhaan dhakaachaa kan qabdi kaanin dhiyoo wanni amma isiyooloo keessatti arganii dhakaachaan kooleedhaan ka'ee gari ibiddaan midhaasani kan fa qabdi taanin isiyooloo wanni akka malee beekaniini waan tuurizimii yookaan agartee warra bineensa lafa laaluu dhufuu yookaan. waan kan cufin qabdi. Bineensa guguuftoo qabna, arba qabna, gafarsa qabna, arra diidaa qabna, rektikuleeted jira fedhanii sottoowwa laf dhibiin jirre kaammoo barruun isa barruu dhibiin jirre talafteen kee jirtu jira. Buchii laf biyyaan jirre soomalee ostrich jedhanii talafteen jirtu jira. Akkanaafuu waan idduutti ta biyyaan jirre kalafteen kee jira jira tan cuf biyyi barsiifne.
fulaa jijjiiruuf biitan jijjiiruuf yaa'uu jirraa jettee biitan ammaan tan hojjechuuf yaa'uu jirraa jettee mee wanni ganna kana wanni hujiin jalqabdi ta jalqabuuf itti yaa'uu jirfaa jechuu dandeetta wanni hujiin jalqabdi kan ammaan tan itti jirtan kanamii mul'ata kan mul'ata kanamii keessa faayidaa argachuu jiru.
Guddoo jijjiiramee guddoo isiolloo dhufuu jira waan qarasan beektan namii isoo arda isiolloo beeku isiolloo arnamii halkan seenu hojjeta halkan isiolloo seente namii hedduun isioolloon naayiroobbii fakkaatteedha waan dur hin qabne. street light yookaan ibsee karaa gubbaa yookaan karaa irra isiolloon amma akkas jirti nama laga dhufuulleen in argaa kaanin isiollo durii jaarsa jaartii kaayimaa fulatti boqotanii qabanii seentiro paak midhaasanii midhaasine nami keenitti agartee keessatti oolee ijoollee waliin oolee nami guddaa waliin oolee keessa boqotu. fulaa akkasiifa qabdi durii hospitaali keenna irreen qabu hospitaali keen qorsin qabu hospitaali keenna jaaraman qabu arra hospitaali siyolloo jaa dhufanii hospitaala bareedaa ka feens perimita feens qabu ka horiin keessi yaane akka durii ka arreen keessi yaane hospitaala akkana qabna taanini lafteenna akka beelti keessa baddu. tana irrigation scheme yookaan fulaa namii bisaaniin oobru qotatu fula idduutti tochuu jirra.
Wannan gaafachuu fedhatanumaa Dooktar Gudaanaa Dooyyoo bulchaa yookaan gabarnar yookaan ammoo bulchaa godina naannoo Asiyoollooti koraa investimentii fooreemii keenya yookaan ammoo keenya investiment fooreem jedhu kan dhufeetini tana gaafachuu jira. Keessumaa kan guddoo galateeffannaa Dooktar Karaa Nagaa Galii.
Warri nu dhaga'u ka laftan jiruu fi ka biyya afrikaa kee jiru gammadi sanii irrenna jireenya dasa sanii irrenna wanni nu biteenna dhaaman wal qabadha wal jabeessa arda jirtan cufaanu akkana nagaa waaqa keetta. Godaanneetti gal ehamma ehamma ahoo hitti jal ehamma.